make una show this share dis video make it go viral make it go virus i don't come come tell una some things when people don't know some things about olori naomi and caviarcy and gbero na i come leak expose for una this evening because i don't verse. i don't verse my people. hmm my name no dey change na bose corner gist tv even though na demonetize me i go get my channel back make una no make una no make una share dis video guys share am share am share di video for me so my correct correct pipo my name no dey change na bose corner gist na my name and my guys subscribe if you never subscribe and for those one they go they come back god bless you now those one they share me out those one they leave correct comment for me god bless you now and all my love has almighty god will bless you now hey guys we guys our youtube page our fan page for eh, facebook I abeg may you follow us for our page I abeg may you like our page Bose Corner Gist TV so my correct people I beg make you follow me for my second page my second channel na bclgs tv that is my backup channel because they don flag my channel so guys now i con dey build those one They cannot shut me up They can flag but they cannot shut me up so let's go so my correct people, this one na part two you know say get one video wey dem carry comment say because of say gbero he greet he brother uh, oni of Ife eh? Gbero celebrate his her uh, his uh, sister as he come celebrate his sister he come pray for his sister i no dey show video comot uh, for my channel again so i go use my mouth talk am so as he come celebrate his sister maybe most of people go don see am but not be that one i dey o i got my special talk for here some things when i want reveal some secret when i want expose when e day? when people when they say buy me buy me na go know today today wetin happen so when everybody they say olori naomi and the family they don't chop buy me money finish People when e say Buy me build house for Lori Naomi. Abeg, make una show me where he build and put. The house where Olori Naomi dey, my people. Olori Naomi don dey that duplex before he meet. Now, he don rent that duplex before he meet Kaviyesi. na when he get belle for dadenika when he dey for akure na im kabiyesi change the furnitures na the furnitures na im change for the house e come make am no come build am as king own na furnitures o oh. na rent o oh. because that time e get one uh one uh presenter everybody dey just dey talk dey lie dey talk say kabiyesi build house in three weeks di house na 20 something million na e take build am for olori naomi with im family say dem no get house before my pipo make i tell una today say caviarcy no build any house baami arewa baami your baba mi oh not be so you dey call am but say calm down calm down your baami no build house for olori naomi mm mm no dey call dem e no dey call dem say dem be ingrate upon all wetin caviezi do for dem say e come dey pray prayer person pray prayer for im sister na your mouth e take pray am e comot for lion zoom cage anything The people wey e meet for there dem no be lion na wetin dem be if e pray the prayer wetin e take prayer see am ah, gbero no wan come out o just because he dey carry oni of ife pikin na e small na e sister pikin so he no wan just come out make he let the cat out of the bag yoruba army no gigbero money make he take build house o oh. di house estate wey dem dey build for akure wen e dey build for tadenika o oh, for akure e don stop am because. He get some money when e supposed to pay for government gbahami not pay him. Now he stop the house That house estate was for tadini With the house he can't stop her. You not build that again o oh. dem no give gbero contract o oh. so make gbero build that. o oh, my people. Now the truth now that they hear is so When that one buy me when buy me upon what he buy me don't do for now una come dey come out dey una be ingrate una be this one the thing pay me so tey na i say no some kind thing wey dey my belle when i never bring come out i go bring am come out because i dey i dey say mm, make i no bring am come out make dis dem olori uh, olori make the only uh, olori no go vex no be vex so make e no make e no feel one kind because this is a this is this one come too much for bá mi bá mi eh? bá mi bá mi bá mi build house bá mi build this house bá mi buy car bá mi do this one na you dey for buy car for you think so, olori na me no go fit buy car amen dem bá mi escort dey follow olori na me seven this one seven dpa eh, police eight police dey dey follow am hey baa mi baa mi if olori my pipo if olori naomi baa mi go send olori naomi go lagos make e go represent am for where dem for invite am olori naomi a whole a whole king wife wey e suppose to sleep banana banana Highland, e go sleep for hotel Now don't hear that one before king wife go sleep for hotel When he go represent e husband do for somewhere He oh, go come sleep for hotel Buy me no get house for lagos e not buy house for olori naomi for lagos oh. best one in the marry king e not build house for olori naomi family Oh my people, he only give gbero money make gbero take build boy hole make e dey dig boy hole boy hole make una listen very carefully because i don vex i don tell una say all oh, the whole secret wey dey my hand i go pull all come out i dey keep am before because of olori naomi but now now i wan talk am baa me no get wetin e do me o oh. but because of that lady wey dey say buy me that when dey when dey radical it is say dey ridicule naomi im dey radical oni of ife na im dey radical. i check all dis thing na you say olori naomi dey sleep with pastor olori naomi dey sleep you go come soon sleep with uh, what dey be name uh, s Olu eh, Olu oluomo abi na wetin be smc oluomo say e go soon come sleep with am say eh, all the whole king wife wen e dey comot for king house na smc mc olu eh, mc oluomo na im dey come dey sleep with dem say mc oluomo dey do press up wen e come dey sleep with you think say everybody dey loose like you dey loose and e dey ugly loose and ugly like you i know your pictures i get your pictures now When abigail dabadan bring come am since dat time wey you talk abigail dabadan abigail dabadan That time wey they talk about am when he warns you fear let you talk again fear not let you talk again na dat time wey ife dey carry dis eh, abigail dabadan pictures dey come out dem give you money Now na ayala jefe pay you money five hundred thousand make you take dey do abigail gabada make na him make am come dey bully bully the woman dey do am dey do am that one when that one come out for you you run enter house na so iyalaje give abigail gabada the money make dem take bully come you think say we no know wetin e dey baa mi baa mi we no know wetin e dey who be your baa mi e know you you fit enter there They no pursue you because they see me, they quiet See me, they quiet because you see say olori me know they talk if not them, if not if not another king you see me now i never curse ashley Oh, i curse ashley no when ashley use a fake lawyer begin they threa ten me This one now, you were bullying Olori Naomi and her family. He said they're poor. Olori Naomi, she's not poor. So you be think say you now you fair command. Say you give her six months. You think say Gbero dey crazy when he dey talk. Gbero not dey mad do. Now you fair command say you give Olori Naomi six months. Say he go lead down, go dey cry, They beg by me for money. no, he, go go they beg money for social media but it's a shame say olori na no beg money for social media and you come talk say we all when e dey tok dey command we all we no get sense say we dey lie anybody when e tok about olori na army afta e say whether dem dey force na that one don pass o oh. when we don say olori na and the king wan reconcile you no let us since that time now you no let us hear word you go dey carry history person wen e wear e cloth na you help na you na your cloth he wear he wear him cloth jejeje you say he he, naked how he take naked wetin concern you na so you dey zoom am dey zoom am dey zoom am na your breast na so you dey zoom am dey zoom am ah ah they say uh, uh, uh, Ooni of Ife say stop because Ooni of Ife no pay he no pay any he no pay government The house estate when they dey build to akure don't stop since e don pay the government the money when e supposed to pay only of ife not buy I beg my people, only of ife not buy house for naomi Oh, e not build house for naomi family Oh, my people, only of not e no gigbero money to to dey build house Oh, my people, only of ife did not gigbero money to build house e only give am money make it e take dig boy hole na bose corner na him tok am gbanga make una dey hear and you know it drives me i they keep all these things i don't want to talk because of waiting that lady come bully ah, ah. bully ah olori na army family una too quiet too. who come be who come be eh, that lady who come be eh, eh, who dobebi When they they bully una like that? una must to take action una must to take action dey say buy me this, this one a whole woman a whole king wife you go go sleep hotel you go travel go this thing even eh, eh, eh, alaafin of oyo e get house for lagos and oni of ife no get house for lagos e go go go stay hotel see e wife e go say make e wife go represent represent am for lagos e go enter go sleep for hotel before the next day e go come represent her e go come sleep for hotel e go come come back to this thing na only represent na im dey represent na dey stay there una just dey talk una no know outcome of letter una no know why oni olori naomi write letter put for instagram nobody dey talk dem do am finish oni of ife no dey talk e keep quiet and you know the you know you know how that letter be you dare, you don't talk you keep quiet you pretend you allow people to dey bully olori naomi you didn't say nothing you didn't say nothing so that people will be quiet you allow them to bully her you didn't tell them what you did you didn't tell them the arrangement you didn't tell them what is going on That is not okay. It is not okay. That is emotional blackmailing. My people na emotional blackmailing dem dey call am. Na dem dey call am. I don forget. This broken eh. <laughs> Na my correct people wen say make I dey speak broken o. Na im make if I wan come speak English now, the English no go come bossy again. I come begin speak Eh, eh, this thing everything na him gbogbo thing know say if i don vex my correct people na so i come dey talk go make i keep quiet make i still reserve some go make i not just let the cat out of the bag because this lady don provoke me How you dey insult innocent people? dey insult dem sure wetin dem do you you sharp winch no just dey talk to dem anyhow like dat wetin dey break that one shoe no get size you with naomi now mate you with olori naomi na mate where olori naomi for stand you don't fit stand you say oh, olori naomi ah now this say you say you give am six months to come back for social media say e go go hungry There is now the right for there for comment social. she for not go social media go divorce her husband wetin na now the man i no dey talk am o oh make una allow make una enter motor make una allow wetin dey uh, make una leave wetin dey rise for motor body enter motor show show make una enter motor as me and dey so me i don suffer too much for dis social media o i don talk about olori me tire so tey dem pull my channel down me i know say na arewa na im put my channel down but i no go give up o i go see the talk and dey fire they go and i go dey leak the secret since pipo fear the letter let they talk. When wen not dog baby now me i con dey fear i no go fear dog baby my people na my story be that one i I no they add joint story Now na wetin happen be that one only of ife not build house for olori naomi only of ife not rent house for olori naomi olori only of ife only renovate eh, the inside The house na rented he rent the duplex olori na amina rent the duplex as he suffer dey do im minister work dey go after two years when he meet oni of ife oni of no change the house He no rent another different one you you understand my pipo na there wen e see say e want to born pikin na he con go buy chair He con go buy chair put for the house na wetin oni of do chair and curtain na wetin he do be dat one so you no give the new house when people dey lie lie dey go say onion fife una for na only close eh e don say close now close wey e dey wear no pass those white and white wey e dey wear make i share this video subscribe guys follow me on my